Hmm. my correct people i don carry another gist come for una good morning good afternoon depends on where you dey watch me from so my correct correct people. hmm no be small gist i carry come na di gist wey i carry come for here na im be una go see oni of ife papa una go see deji ofakure deji ofakure na oni of ife best friend and queen naomi di children queen naomi like a father to queen naomi oh you know they take queen naomi dey play so any that time when be say uh, cavies uh, queen naomi comot for palace so the jehovah kure make uh, a very big uh, dis thing to bring to make sure queen naomi go back to uh, di palace but unfortunately queen naomi no come go again the second time queen naomi dey ready den oni of ife later on because of too much of people, she couldn't go so my correct correct pipo anoda one don come again The gist wey i carry come for una right now na oni of ife papa na im call am He call Kavi kabiyesi say right now The way wey im take dey look am so this woman na im born pikin for you na im born the first son na im open doors for you so he go like the situation when be say e go like the kind he no go like the situation when be say uh, things no go come go well so na make oni of ife papa come invite he come uh, uh, go to deji of akure He come travel He come go there go visit the man go speak with am because he don know say deji of akure and Kavesi say they be friends you understand say they be friends you know that time when they do a olojo festival wen visit deji no fit come but e send people, e send people come for wia Kavesi dey to come tell Kavesi say say eh, those people i saw them that time when they take come so my people as oni of ife papa go see deji of akure e come bring queen naomi topic come there my people no be small thing so deji of akure was so happy pleased to see oni of ife papa you understand he was very very happy so they have to invite queen naomi mama the two of them they come invite them they come come there so immediately they came there my correct correct people hmm. they say no be small thing so immediately they come there He come tell am say look right now because wetin e hear e hear say dem say oni eh, queen ami say maybe na mariam go talk am for where dem dey go tell visit. say he see queen for the same party you know say i first tell una say mariam meet He saw queen in the party mariam no fit where maryam sit down and there e sit down put e no fit get up he dey shock He was shock because queen was wearing the this thing because sometimes queen was wearing the clothes the cloth wey dem take do for the wey dem take do for the i think the party for the birthday you know make i tell una sometimes all these people dem dey always dey think say na dem be the first na wetin dem dey think say like olorimarian now na im know everything you understand nobody know pass her na wetin she dey always dey think about na be that one and sometimes she no dey know say this life hmm This life my people. nobody knows tomorrow no be as you take think am no be e take dey be you understand so deji ovakule na family na person wey be say queen naomi na the children best friend you know that time when queen naomi just newly comot for palace That time when e name dey reign for internet many people come dey come out come dey talk. say um, nothing wey dem don talk. o concerning deji akure and eh, queen naomi Yeah, deji akure want to marry queen naomi deji akure wan marry queen naomi ah ah They no let me sleep They no let me hear word deji of akure e wan marry queen naomi You wan marry ah ah everywhere deji of akure deji of akure anywhere you enter na the thing na e dey e come dey e short eh the message come dey burst e come dey burst for everywhere hmm. that message eh my people we no fit we no fit hear word again di di di way wey di me di message begin dey burst dejofakure dejofakure dejofakure anywhere you enter dejofakure e come full everywhere e come remain my correct pipo hmm. no be small thing so my pipo right now as me and una dey talk so as me and una dey talk so dejofakure. He don only oh, of ife papa tell am tell am say abeg make he e know say queen Ami dey close to you well well right now he no talk say make queen Ami come stay for palace He say but wetin e dey talk about if you look am well the real attraction wetin dey happen between e pikin and um, queen Ami? He say he understand He say di attraction wey be say e pikin dat is kabiyesi and queen naomi get He say no be small e say e know say na queen naomi na he open doors doors na know say after oni of ife born e pikin finish that baby girl oni of ife no fit born pikin again oni of ife no fit born again you understand after e don born the the daughter it, was very very difficult for him to get children no be small thing so my people they have to they have to see they have to uh, uh, be use pre precaution how, how will i say it they have to use brain you understand na brain na dey use hmm, my people brain na oni of ife kabiyesi na queen naomi use prayers na im make queen fit get dat belle di more dat today di more dat as queen naomi take comot for dat palace im mama no know because mama say e no even know wetin happen e just dey e dey see eh, social media He come dey see dem dey hear many many pikin no even tell am o say dey go write uh, something pikin no even tell am na as he take sit down na he begin see things When e dey happen for social media say different kind of things o oh. na so he come get us say ah wetin dey happen make him go check na he take see say ah wetin dey happen pikin don write full everywhere na im say and he no know say yes He know say yes quarrel dey quarrel dey with kabiyesi and uh, queen naomi brother and queen naomi say there was a quarrel but no be that kind of quarrel he no know he no see say that kind of when wey be say go come comot e pikin comot for marriage you understand he come tell the Jehovah akure like that so the Jehovah akure come tell am say he go make sure say wetin he dey try now say right now make oni of ife and queen naomi make dem come together say make dem settle everything now that one im dey fine